bakunzi b'ikinamico ifumba y'ubukire duherukana kankindi yagabanya umugabo we nawe yinangiye ati ntitaha muri uru rugo ese mama byaje kugenda bite mukurikire umukino
kankindi bariya abakozi basanye bari bafite umurava da urabona guhumbika umwayi bitadufasha igihe gito uretse ko no gutegura uturima nabyo bidatinze erega senza iyo mfite morari n'abakozi banjye ntibanyanyagizamo ibyo tuzi bisanzwe koko ndakuzi rwose iyo bakarakariye ndakuzi rwose nakarakariye cyangwa nakishimiye ndabizi wishimira akazi ho kagira imana we buriya rero senzage nakomeje kukwihorera ntabwo kukubwira ikintu ngo utambaza byinshi tukiri kumwe n'abakozi wamishyikize kankiye
senza uzi ko ya mwana wambwiye itatinze kunyibuka mugaga yampaye inka uti umuntu uzarota icyo akennye koko yego bifata utyo nta kibazo none se kankiye ubwo urashaka kumbwiza ukuri ko atari byoroshye kuki si byakubayeho uri maso ngero igomba kumbaho ari uko ndi mu bitego ahubwo noneho ikinanshimishije kurushaho utari wamenye ni uko yampaye nk'ihaka ariko kankindi ntiwifuza nawe ugakabya
ngaho reka kubyemera nubona yanya n'ihaka irara ku ruhande rwa ruguru idatashye iwacu uzamenye ko nakubeshyaga irahira ni ukuri kw'imana aha ariko se wa mugani wawe wawumbeshyira iki ko biba bizagaragara wakabimenye yego rata nanjye nibaza ku kuntu yampaye inka wowe ntayiguhe kumbe ayayayaya kandi akwemera kurusha bose va muri ibyo ahubwo twubaka ibiraro kuko mugaga ukuntu akunda inka ntiyayikurekurira utamweretse ikiraro cyiza n'ubwatsi buhagije ibyo ubwatsi rero ngewe nta n'ikibazo mfite rwose ntacyo pe kuri irima yanjye n'ubundi se nsanzwe nyiteraho ubwatsi mu rwego rwo kurwanya isuri burya ndanagurisha ubwatsi rero nawe afite inka da senza ubwatsi bwawe ndabuzi ni buke ntabwo mugaga yaguha inka yo kwicisha inzara kureba rero umurima nzahingamo ubwatsi ntintwaye iki wagize ngo si hanyuma si ikiraro
ibyo nanjye ni ukubifatira amasomo nagiye no kubaza akamana wubaka ibiraro bya bose icyo akurikiza hati ngo iki ati nyine icya mbere ni uguhitamo neza aho kubaka ikiraro
haba hameze gute so kankindi kandi ubundi wubaka ikiraro heza kigomba kuba kiri ahatagira umuyaga mwinshi kuko burya ngo ugire ingaruka mbi ku matungo cyane cyane inyana zikiri ntoya
sinari nzi ko inka zitinya umuyaga cyane ikindi ni ubukonje kuko nabwo bushobora gutera nk'umusonga burya ikiraro kigomba kubakwa ku buryo kigera mu mwuka n'urumuri bihagije bambe nazo umusonga uzigeraho
erega nazo zigomba gusagasirwa zifite umubiri ubabara nibyo rwose
ikindi ni ukumenya ko aho kuzubakira haba hagomba kugira umwuka n'urumuri bihagije hanyuma ikiraro cye kikubakwa gute mbere y'uko cyubakwa banza byibura unabaze uko kiba kingana ye ngaho nabyo bimbwira ntazava ngiseseka ahadahagije nyine ubundi kubera ko habaho indwara ziterwa n'uko amatungo aba abyigana kugira ngo inka yisanzure neza igenerwa byibura metero kare esheshatu ni ukuvuga ikiraro cya metero ebyiri kuri eshatu yewe ndumva hadakanganye si hanini cyane ariko nyine harahagije ku nkimwe ahubwo se kankindi ndakumva ko n'ubundi atari wowe uzacyubaka ibindi bisobanuro wazohereje akagina akaza nka bimwe akagina mwihorere azabanza nyemerere gukura ubwatsi aha ngaho tuvuge tugenda icyo nzi cyo nubwo mutarakura ubwatsi mugaga ntabwo byamubuza kukugereza inka mu kiraro yewe erega uriya mugabo ni muzima ni muzima cyane mukama wiriwe yewe senza yewe naraguteranye ni ukuri ariko nanjye si njye nagira nti bose yafashe gahunda ndende yo guhinga imboga none byo guhumbika rwose umwayi byarampiranye
wagira ute se shaka ari akazi akazi byo natwe ariko ibyo gutera imyumbati turabirangije da ubu rwose dutashye tumaze gusasira umurima wose okay natwe turangije gutwikira ubuhumbikiro ntigize vuba rero banyohereje kankindi n'ikipe yo ngo badufashe ariko kankindi afite amakuru rero mukamana afite amakuru adashira ni ukuri amakuru yerekeye iki se kandi ariko mukama Nakumva.
tekereza ko paturo yamuhaye nk'iyaka ego rahira ni ukuri pe Eh.
ni ukuri rwose do Ki?
niba mbeshya nyagirwa izuba riva reka reka reka nuko usanga atambitse ari hirya kuri santere rwose nawe yari kubikwibwirira Ki?
yaba we ko atari ibihuha se nakumirwa rwose atanabihisha Eh, neza neza ndumiwe ariko ibyo ni byo mukama tekereza ko yampaye inyana ikiri ishashi ariko kaninda akamuha imyaka
koko ahubwo buriya wowe wasanga utari no muri gahunda yo kwihabwa nyine Eh, buriya rwose namaze kubitahura Eh, njye nabaye nk'ikiraro icyakora Ntabwo- ndumva ntabwo ariko bimeze Eh, ndumva uri ikiraro ahubwo ugira uti ikiraro cya nyacyo buriya rero njye narabibonye Mm.
kuma inka kwari ukugira ngo nayihe kankindi bizagaragare nk'ibisanzwe ibyo byo niko Eh, bimeze abantu bazabone ko yagabiye ba kapitabi oya niba ari uko byagenze niko bimeze yawe Eh, ahubwo rwose.
no kubanza akayobya uburara akaba ari wowe wayiha bwa mbere soko buriya nyine ko ari ukugira ngo hatazagira urabukwa Eh.
yewe niko niho mbyumva sha none agiye yakubyesha sha byose amuye nk'iyakasha Eh, ah, ah, ntubyumva se nyine koko kugira ngo nyine umwana wabo azabone amata yego Eh, mu buryo bworoshye ariko Ariko ndumva.
urareba nawe Yaba- Eh, buriya ntitubafashe Eh, ntitubatahuye Eh, mukama tubafashe tutirutse turabatahuye mukamana naragenze Abanye ndabona bazatubesha naragenze ndabona rwose nitwa Abanyamugisha.
mukamana ibi rero rwose turabarangije aha Eh.
anagiye atambwira ibyo kuvugurura urutoki iki hindese kankindise yego yari yambwiye ibyo kubagara no kwicira Mm, aharya mukama mm.
ubushize si wowe mwakoranye muvugurura urutoki rwa bose sha byihorere turakora bagahembwa wavuze se ko ahubwo ko muri iyo minsi yanasibaga kenshi ndaramumereye nabi nawe Soko.
singamenye ko ari iya bose nkaba ari jyewe uyobora iyo mirimo njyenyine ngoka Aha, ngaho se none nyibwira dorahembwa disi inka ngaho nyibwira se disi nze kubona icyo mbwira marigarita ntabwo ndi aha ntabwo ndazi ko rubanda bazi kwiyandarika ntabwo anyorohesha wa Aha, mubyeyi we yewe
uriwe kanki wiriwe patoro Mm, ugannye se amasahara hari utuntu nashakaga hariya ku gasantere Mm, Mm.
mhm, nabonye n'isoko ryaremye neza da.
oya ngiye mu tubutike sinajya mu isoko aya masaha nibyo Eh, niko Okay.
bimeze Mm. nabibonye ko mwakoze akazi neza ko guhumbika umwari w'imboga Eh, murakoze gushima Eh, nabibonye kandi ko mwatwikiriye neza Mm.
ariko mujye mwibuka ko atari byiza kuzibira burundu imirasire y'izuba Eh, ibyo twarabyitwararitse ni ukuri yego ariko kandi nko mu gihe hari ikibunda Mm.
mugomba kujya mwibuka gutwikururaho biriya byatsi Yewe.
cyangwa se wenda igihe hari akavura gakeya yewe birasaba rero umuntu uhora hafi cyuri ubwo se ntawe mwabwiye uzabikurikirana twabonaga tuzabikora twese hashwida hagomba umuntu ubishinzwe urumva akazanabibazwa Eh, none se ntuzi ko agomba kujya avomerera mu gitondo ndetse na nimugoroba eh, ibyo ni ngombwa mukamubwira ko kandi mu gihe hari ikibunda cyangwa akavura gake kaguye Mm.
nawe agomba gushyira mu gaciro agakoresha amazi make yego urumva Eh, ntasukire nk'aho izuba ryavuye Mm, ibyo birumvikana Eh, hanyuma kandi mukazagenzura ko ingemwe zidacucikiranye urumva Mm.
Eh, byaba ngombwa rero mukazigabanya kugira ngo izisigaye zikure neza ibyo byo nzabyikorera ntabwo nabishinga uwo ari we wese nibyo rwose uzabyikorere murabizi ko nka mbere y'icyumweru cyangwa bibiri kugira ngo ugemure uba wabanje kugabanya igihe cyo kuvomerera Mm.
ndetse ukanagenda ugabanya ibyatsi bitwikiriye ubuhumbikiro kugira ngo ingemwe zikomere utazazigemura ari nk'ibitontome bivunagurika aha numva ari byiza rwose urabizi Mm, aha none se kanyi karame burya rero kagina duherutse kuvugana nabi he dupfuye ibya rusiya na maritine yarambwiye ariko numvaga atari ibikomeye si ibikomeye nyine Mm, ariko ubwo hari ikintu nashakaga kumubaza he none ubu ngubu rwose ndabona kigoye kugira ngo mbimubaze iki ki se patoro numvaga rwose wazamumbariza
He, ngo nkamubaza iki patoro urabona wa murima twakodesheje na manihura Eh, ndawubona hari umunsi utari uhari He, none haza gutera amahane ngo ngo igihe twakodesheje ngo cyararangiye eh, wari waratubwiye se ko ari imyaka cumi n'ibiri kugeza ubu nanjye niko mbizi ariko rwose sinzi icyo yishingikirije yemeza ko ari imyaka ibiri yego
ndibuka ko kagina yari ahari rwose mu bagabo basinye
Mm, uzamumbarize rero niba eh, yibuka byibuze imyaka twakodesheje kuko n'ubundi nibijya mu manza bazaza kubisobanura ibyo biroroshye rwose ejo nzaza nguha igisubizo kandi cyiza patoro mbaye ngushimiye rwose
ugira ngo wamaze kwicira insina se kiba kigomba gukurikiraho si ukuzikonyorera kuzikonyorera Mm.
ibyo se n'ibiki kandi mukamba yawe nanjye ntabyo nari nzi numva ntawe utaniye n'uko nari imeze nanjye none se kuko bimeze bite?
najyaga mbyitiranya nanjye no kwicira insina bisanzwe Eh, none se bimeze bite urumva ndakumva burya gukonyorera insina Eh, ni igikorwa cyihariye cyo kurandura inkonya zidakenewe ese zimwe bamwe bita impembe cyangwa inguri z'insina ese nibyo Hey, Ah.
witonda ariko ha wasanga uko wari ubizi ibikorwa atari ko bigikorwa ubu ngubu mu buryo bwiza N- none bikorwa bite se nyine atari ukuzirandura Umva, Eh, urabona nyine mu buryo bw'ubuhinzi bwemewe hari insina aha.
hakaba n'umwana n'umwuzukuru Oya, ibyo byo ndabizi Aha. ubundi rero uko umuhinzi agiye guca igitoki cyeze Eh, hasigara inguri yari ifashe icyo gitoki cyaciwe hasigaye ngo ndabizi naho icyaciwe ubushize Mhm.
igakonyorwa Eh.
mbese ikavaho kuko nta kiba ikimeze Ah, akenshi rero iyi nguri iba imaze no kubora eh, nibyo niyo mpamvu igomba kuvaho ngo itaba n'intandaro yo gukurura ibyonnyi Ah, ese nibyo kumbe Mm.
mbese mu magambo make Mhm.
ubwo muri wa muryango w'insina Yego.
iyo basaruye nyina yego inguru yayo ntibayirandura ahubwo barandura iyo ari ifashe wabimenye rwose Aha. ukuvuga ngo iyo baciye igitoki Eh.
sigara ufashe umwana aha ibyo ndabyumvise aha ibyo niba ubyumvise rero noneho Ehe.
iyo nguri isigaye Mhm.
hari ukuntu bayisatura hagati bagashyiramo itaka kugira ngo izabore vuba Hmm, barayisatura usibye abahinzi b'urutoki barabizi hariho abatabikora nyine batabizi nk'uko nanjye ntabikoraga kandi ntabwo baba bazi neza aho kudakonyorera urutoki Eh, bigabanya umusaruro mukama ni ukuri kw'imana nanjye singiye kukwirarira ntabyo narinzi nanjye ntabyo nari nzerega Eh, ariko burya Mm.
ni igikorwa cy'ingenzi ku buhinzi bw'urutoki birumvikana kuko bwongerera insina ubushobozi bwo kuvoma ibiyitunga Ehe.
bityo igashisha ndetse n'umusaruro wayo ukaba mwiza mukamba kora ukuri kw'imana buriya rero najyaga nemera ngo nzi ibintu byo mu buhinzi nawe mubanza gikeneye Murakora amaso sha, turakora mugahembwa sha.
kirarabyo narizi pe Mhm, mhm. ubwo se nkubwiye iki Eh.
ko nakubwiye ibyo gusharira insina no kuzisasira ngaho da cyangwa wagize ngo ni ukubikora uko wishakiye
Eh, mukama Mm, rwose n'ubundi marigarita ntazabyuka umunsi umwe ngo abagare urutoki mm.
arwicire Yes.
arukonyorere narangiza rusharura na rusasire urumva wowe byashoboka nyine ubwo rero ndabanza mubwire ibyo niba nabyo wabifashe ko oya ni uku- ntabifashe ni ukuri uduka.
Eh, ibindi nabyo uzabimbwira cyangwa n'abazaza bikwibariza ahubwo se mukama Mm.
sinumvise ko ari gahunda ngo yazango zahuje ubutaka ahubwo se si uyu mugoroba harya Mm.
nubwo murivuganira
yewe Eh.
ngaho taha nanjye ngiye kureba ko paturo ari mu rugo Eh.
mubwire ko akazi nkarangije da aha ntakoze abakoze Ah, nuko nyine ngaho genda Naherekeje umubwire abandi.
wenda nawe yazaguha inka Eh. nubwo reka yaba ikibasa ntacyo wajyana icyo ahaha wowe kabyara we Namenya- namenya inzira mwanyuzemo ari izihera Eh, nyamara Ha, yagwada yampaye se ihene akareba ko ntamushimira abandi Ha, inka
yewe Yewe.
ngaho genda ko tukurusha imana se Ah, ah, ariko se nzajya we yewe mundusha byinshi ariko rero kanyenga karame kuvuga ari ugutaruka buriya kubera iki wampisha ibintu birimo bihwiswa hano hanze yego ibiki se mukamba
nyamara hari ibintu bivugwa ko wowe na paturo ngo hari ukuntu byagenze Eh, ngo ngo ngo byagenze bite mukamba Ah, ntuyumve nabi da nanjye nabyumvise ntyo rwose ngo uwo mwana umwana wonsa ngo ni uwa paturo nyagasani data wa twese we mukama ugize ngo iki Ah, aha rwose si- si- ah, sinakubwiye se ko nanjye nabyumvise Bana we, nyine mu- bi- bimbwira ibyo bintu ko wabyumvise Ah, ah, ariko mbabarira se ndagusaba uko wigiza nkana hmm? ubwo wowe kubyeye kumbwira ko ari ubwa mbere ubyumvise rwose n'ubu ntabyo numvise ubwo si ibyo bintu mbwiye Mm.
kuko nawe mukama kunze ukamenya patoro Mhm.
urumva ko kuretse no kubivuga kubitega amatwi bye si ubusazi
njyewe umbabarire rwose nanjye wabimbwiye namwamaganiye kure yego mana yanjye erega burya ngo ni nayo mpamvu yaguhaye nk'ihaka yego kugira ngo nyine umwana wanyu atazabura amata hayiwe mana yanjye we eh,
hayiwe iyi nkuru yatangirwa n'umupfumu ko kankindi yabyaranye na mugaga ko ibaye kimomo aho amaherezo azaba ayahe ntimuzacikwe n'ikinamico ifumba y'ubukire y'ubutaha ifumba y'ubukire ni ikinamico mutegurirwa na minisiteri y'ubuhinzi n'ubworozi minagri ibinyujije muri porogaramu yayo ishinzwe gukusanya no gusakaza amakuru ku buhinzi n'ubworozi sika ubaye ufite igitekerezo inama cyangwa ikibazo waterefona kuri nimero mirongo ine na rimwe makumyabiri na karindwi wanakohereza ubutumwa bwanditse kuri paji yawe ya fesibuku minagiri